iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubaha ikaze muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda bakiriye inkingo za mbere za covid cumi n'icyenda nk'uko bigaragara twagenda twakira inkingo inshuro nyinshi kuko umugambi ni uko dukingira abanyarwanda bangana na miliyoni indwi n'ibihumbi magana inani minisitiri w'ubuzima dr ngamije daniel wasobanuye ko gahunda yo kwakira inkingo yitangiye kandi izahagarara abanyarwanda bose bamaze gukingirwa inama ya gatandatu y'urwego ruhuza tanzania n'uburundi iratangira uyu munsi irabera mu mujyi wa kigoma mu gihe cy'iminsi itatu ibihugu byombi bizasuzumira hamwe ubutwererane mu nzego z'ubukungu n'umutekano cyane cyane hafi y'umupaka abarundi bari mu nkambi ya Nduta muri Tanzania barasaba Croix Rouge yasimbuye MSF mu gucunga amavuriro kurushaho kwitabwaho kubera hari umuntu arashobora no kugenda kwa muganga ubu bavuga ati ambirasi igomba iveho natwe turi abantu twibungenze urumva hari ukuntu umubyeyi bya nk'agatambuka twagomba yuko warotse baraza dufashwe bace batwakira batunyarukana ku bitaro bikuru umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james joffin yaganiriye na bamwe muri izo mpunzi turabumva mu kanya ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aloyize bigirimana aloyize wiriweho mwiriwe veniste ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya turayahera muri afurika abantu bane barimwo umukenyezi yibungenze barishwe mu buraruko bwa burkina faso ejo ku munsi wa kabiri igihe imodokari ya ambulanse barimwo yaturitswa na bombe yatezwe mw'ibarabara amakuru atangwa n'abajejwe umutekano avuga ko umushoferi wayo umukenyezi yibungenze hamwe n'abandi bantu babiri bari bamuherekeje bishwe n'ico gisasu mu gace ka gaskinde hafi y'urubibe na mali ako karere kamaze imyaka kagabwamwo ibitero n'intagondwa ziyitirira idini rya kisilamu burkina faso cyo kimwe n'ibihugu bibanyi vya mali na niger bihanzwe n'ibitero by'izo ntagondwa cane cane mu buraruko n'ubuseruko abantu barenga igihumbi n'amajana abiri baramaze kwicwa abandi baharurwa mu muriyoni barata ingo zabo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abashika amajana abiri muri bo bishwe na bombe zatezwe mu mabarabara hanze ya afurika abategetsi muri afuganistani bavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abagabo bitwaje inkoho bishe abakenyezi batatu bakorera televiziyo mu bitero bitandukanye mu buseruko bw'intara ya nangarhare ababibonye hamwe n'igipolisi bavuze ko abo bishwe bariko baratahuka bavuye ku kazi igihe baterwa mu bice bitandukanye by'ijarababade ku murwa mukuru w'iyo ntara kandi ababishe baciye bahunga nta n'umwe yashotse yiyitirira ubwo bwicanyi umuvugizi w'abatalibani yavuze ko ataho bahuriye n'ivyabaye leta z'ubumwe za amerika yariyamirije ubwo bwicanyi isaba leta ya afghanistani kurwanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gukingira abamenyesha amakuru
Washington ijwi rya Amerika.
Ku nshuro ya mbere leta ya perezida Joe Biden yarafatiye ibihano Uburusiya. Ibi bihano byo kuri uyu wa kabiri byafatiwe abategetsi indwi bo muri leta y'Uburusiya ariko hatarimwo perezida w'ico gihugu Vladimir Putin. Leta ya Biden ibagiriza kugira uruhara mu kugerageza kwica umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny. ibi bihano bibonywa na bamwe mu bahinga nk'ikimenyetso gikomeye byafashwe mu bufatanye n'ubumwe bwa buraya buza bwaramaze guhana bamwe mu bategetsi b'uburusiya kuri ico kibazo nyene ca navalny ibihano abo bategetsi barimwo umuyobozi ajejwe igisata c'umutekano mu gihugu bafatiwe harimo kubafatira amatungo bafise muri amerika no guhagarika itumatumanako ryabo ry'amafaranga umushikiranganji w'uburusiya ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu sergei lavrov yaremeye ko uburusiya atankeka buzogira ico bwishuye kuri ibyo bihano tukibandanya ku makuru y'ibihano leta z'ubumwe za amerika yarahanye kandi ejo ku munsi wa kabiri abategetsi babiri bo ku rwego rwo hejuru b'umuhari w'abarwanyi b'abahuti muri yemeni umuhari ufashwe umugongo na irani ubushikiranganji bw'ikigega bwa amerika bwavuze ko mansur al saadi hamwe na ahmad al ahsani al hamzi bagirizwa kuba hejuru y'ibitero uwo muhari ukora ku basivire ku bihugu bibanyi hamwe no ku bwato butwara ibidandaza mu mazi mpuzamakungu ambasaderi w'ubumwe bwa buraya muri venezuela yaravuye muri ico gihugu co muri amerika y'ubumanuko ejo ku munsi wa kabiri inyuma yo kwirukanwa mu ndwi iheze ahowe ibihano abanyaburaya bafatiye venezuela itegeko ryo kwirukana ambasaderi isabel brilliant pedrosa umwenegihugu wa portugal ryasohowe ku itariki ya mirongo ibiri na kane y'ukwezi kwa kabiri inyuma y'aho ubumwe bwa buraya bufatiye ibihano bishasha abategetsi cumi n'icyenda ba venezuela bahowe kubangamira demokarasi no guhungabanya agateka ka zina muntu gushika ubu ubumwe bwa buraya bumaze gufatira ibihano abategetsi mirongo itanu na batanu ba venezuela ibi bihano bishasha birimo gufata amatungo y'abategetsi no kubabuza gufata ingendo bifashwe inyuma y'ishyirahamwe rya buraya rihakaniye ibyavuye mu matora y'abashingamateka yo mu kwezi kwa cumi na kabiri yahaye perezida nicolas maduro kugenzura inama nshingamateka inyuma y'ingingo ya venezuela yo kwirukana uwuserukira uwo muryango uburaya nabwo mu kwihora bwaciye butangaza ko ambasaderi wa venezuela muri uwo muryango claudia salerno nawe atahuka
urakoze aloyise bigira imana kubera amakuru yavugwa hirya no hino tugejejeho twibutse ko iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mukaba mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com naho ku mbuga za facebook instagram na youtube aderesi yacu ni voa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ntangiriro z'aya makuru kuri wa gatatu u rwanda rwakiriye icyiciro cya mbere cy'inkingo z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda u rwanda ruri mu bihugu byatoranijwe mu bigomba kubona urwo rukingo mbere muri gahunda mpuzamahanga yo gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kubona inkingo z'iki cyorezo covax i kigali inkuru irambuye tuyibaze asumutakaboyi mu gitondo cyo kuri wa gatatu nibwo inkingo ibihumbi magana mirongo ine za AstraZeneca zageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali zitwawe n'indege ya Qatar Airways. Mu bayobozi baje kwakira izi nkingo harimo Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Dr Ngamije Daniel, Umuhuzabikorwa w'Umuryango w'Abibumbye mu Rwanda Fodekora Beroma. Minisitiri w'Ubuzima Ngamije Daniel yasobanuye ko gahunda yo kwakira inkingo itangiye kandi izahagarara abanyarwanda bose bamaze gukingirwa.
twakiriye izi nkingo za AstraZeneca ariko na nimugoroba turakira ibindi ibihumbi ijana na bibiri magana cyenda mirongo itandatu bya fayiza nk'uko bigaragara twagenda twakira inkingo inshuro nyinshi kuko umugambi ni uko dukingira abanyarwanda bangana na miliyoni indwi n'ibihumbi magana inani bivuze yuko rero urugendo ruratangiye rwo kwakira inkingo uko ziboneka muzi ko ibihugu byinshi bizishaka ariko igihugu cyacu kirakora uko bishoboye cyose kugira ngo inkingo ziboneke tubashe gukingira abanyarwanda vuba dusubire mu murimo ibyaguma mu rugo tubivemo ahubwo dusubire ku kazi minisitiri w'ubuzima dr ngamije yavuze ko ku ikubitiro izi nkingo zizahabwa abantu bose bakora mu bigendanye n'ubuzima kuva ku bajyanama b'ubuzima kugera ku baganga bo mu bitaro bikuru abakozi basanzwe bafasha mu kwirinda covid cumi n'icyenda n'abantu basanzwe bafite indwara zidakira n'abakuze guhera ku myaka mirongo itandatu n'itanu hari abaturage bataboneka muri iki cyiciro ariko bifuza ko nabo izi nkingo zabageraho uyu ni umwe mu baganiriye n'ijwi ry'amerika utuye mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali nanjye ufite imyaka mirongo itandatu kandi ni umunyerondo ushinzwe umutekano nanjye urwo rukingo rwagombye kongeraho ushinzwe umutekano by'umunyerondo ni ukuvuga ngo nawe urifuza ko waba mu ba mbere baru- barugezwaho Eh, nanjye nifuza ko urwo rukingo rwageraho kubera ko nshinzwe umutekano niba n'imyaka n- ntarayuzuza mfite mirongo itandatu n'umwe kandi noneho ndi nyiragutabara nshinzwe umutekano minisitiri w'ubuzima yavuze ko u rwanda rufite intego yo gukingira abanyarwanda bakabakaba miliyoni umunani ko ntawe ugomba kugira impungenge gahunda rwose irahari abaturage batekane dufite gahunda yo kugira ngo buri munyarwanda ugomba gukingirwa azakingirwe bitarenze umwaka utaha mu kwezi kwa gatandatu niyo ntego dufite abaturage miliyoni indwi n'ibihumbi magana inani barengaho tugomba kubakingira tugeze icyo gihe ubwo rero buri wese atekane azi ko tuzamugeraho tuzadukingira twi- tubi- tubikoreye mu bigo nderabuzima n'ubundi bibegereye amakuru bazajya bayabona ku gihe n'ubu abo tuzakingira guhera ku wa gatanu ah, twatangiye kwegeranya urutonde rw'abo tugomba gukingira bazahabwa ubutumwa turanasaba inzego z'ibanze zose guhera ku muyobozi w'akarere n'abamufasha bose kugira ngo mu karere kabo bi- bakore akazi batangiye gukora muri iyi minsi ibiri ishize kugira ngo ibintu bizagende neza kuko inkingo tumaze kwakira ubu guhera ejo ziratangira kujya mu bitaro no mu bigo nderabuzima kugira ngo ku wa gatanu tuzatangire ikingira mu gitondo dukingira abantu twabwiye ko bagomba kuza cyane cyane duhereye kuri abo nari maze kubabwira minisiteri y'ubuzima yari iherutse gutangaza ko hagati y'ukwezi kwa kabiri kugeza ku mu kwa gatanu k'uyu mwaka izaba imaze kwakira inkingo zisaga ibihumbi magana inani u rwanda rubaye igihugu cya kane muri afurika gihawe inkingo za covid cumi n'icyenda muri gahunda ya covax nyuma ya ghana nigeria na cote d'ivoire kugeza ubu mu rwanda abantu bagera ku bihumbi cumi n'icyenda n'ijana na cumi n'umwe nibo bamaze kwandura covid cumi n'icyenda muri bo ibihumbi cumi na birindwi magana ane mirongo irindwi na babiri bamaze kuyikira abo yahitanye baragera kuri magana abiri mirongo itandatu na batanu mu- mu gihe abakirwaye bangana n'igihumbi magana atatu mirongo irindwi na bane asumta kabuyi ijwi ry'amerika i kigali kuri uyu wa kabiri miliyoni cumi n'imwe z'urwo rukingo zagejejwe mu bihugu bya angola camboge repubulika ya demokarasi ya kongo na nigeria ghana niyo yabaye igihugu cya mbere cya afurika cyabonye urwo rukingo mu cyumweru gishize yahawe inkingo magana atandatu cote d'ivoire nayo yatangiye gukingira abaturage bayo muri iki cyumweru umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima tedros adhanom ghebreyesus avuga ko kuva ubu kugeza mu kwezi kwa gatanu inkingo miliyoni magana abiri na mirongo irindwi zizaba zimaze kugera ku bihugu ijana na mirongo ine na bibiri mu rwego rwa gahunda mpuzamahanga ya covax ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa mu rwanda eh, kiraburira abacuruza n'abakoresha amavuta ahindura uruhu kirabasaba kubihagarika kuko bishobora kubabyarira ibibazo birimo n'indwara zidakira nka kanseri ni mu gihe eh, ku masoko yo mu rwanda hakomeje kugaragara amavuta arimo ibinyabutabire abahanga bemeza ko byagira ingaruka ku buzima i kigali inkuru ya eric bagira ubusa umuburo w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu rwanda kiwutanze nyuma y'aho bigaragariye ko ku masoko yo mu rwanda hakiboneka amavuta agaragaramo ibinyabutabire bitandukanye byagira ingaruka ku buzima bw'abayakoresha kuri ubu haragaragara amavuta arimo ibinyabutabire nka hidrokinone ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu rwanda kirasobanura ko aya benshi bakoresha bigamije kwitukuza uruhu agira ingaruka ku buzima bwana lazaro ntirenganya ayobora ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti mu kigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa mu rwanda Eh, dufashe urugero nko kuri izi hydroquinone eh, urebye ingaruka ziteza icya mbere zangiza uturemangingo tumwe tugize uruhu eh, ku buryo izo bita melanocytes zangirika uruhu ntibiba rugishoboye kugira wa mumaro mu mumaro waryo harimo gukingira umuntu imirasire y'izuba ishobora kugira ingaruka ku buzima ikindi uruhu ntiruba rugifite ubushobozi mu gihe umuntu yabikoresheje cyane eh, bwo kurinda umuntu indwara zishobora guturuka kuri za mikorobe zitandukanye za bagiteri amavirusi iyo ni inama rero natanga ni uko abantu bakwiye kwirinda gukoresha izi porodagiti zisukura zikanoza umubiri zirimo aya ma ingredients atemewe ku bw'uko bishobora kugira ingaruka ari iz'igihe gito ari n'igihe kirambye kuko bishobora no kugeza umuntu ukurwara za kanseri kugeza ubu abafatwa bacuruza aya mavuta arimo ibinyabutabire byagira ingaruka ku buzima barabihanirwa n'amategeko kuko baba bicuruzwa kandi yaraciwe ku butaka bw'u rwanda abagabo bane baherutse gutabwa muri yombi hano mu mujyi wa kigali nabo mu murenge wa gatenga mu karere ka kicukiro babiri bahawe kuvugana n'itangazamakuru bambaye amapingu bari imbere ya polisi bemeza ko amavuta babafatanye bagiye bayarangura n'abandi bacuruzi kandi ko bo batari bazi ko yagira ingaruka ku buzima nyuma yo gutabwa muri yombi bakemera icyaha bakanagisabira imbabazi ntabwo nari mbizi kuko ngewe amakuru sinabashije kuyamenya ariko bamaze kudusobanurira ko ariko bitemewe natwe twabonye ko bitemewe duhitamo kubisabira imbabazi kandi duhitamo no kubwira bagenzi bacu baba babikora ko batazongera kubikora kuko bitemewe n'amategeko ubu tuvugana ndishinja icyaha cy'uko bicuruza ibintu bitemewe ariko ndabisabira imbabazi kuko ntabwo nzabisubira abakibicuruza rero barahari nubwo ntakugira ngo baraha ariko ntibyumvikana birahari nimba nari ndimo urumva ko hari n'abandi nabagira inama rero kuko bakagombye kubireka kuko ntabwo nishimiye kuba ndi aha ngaha umuvugizi wa polisi y'u rwanda cp jean bosco kabera yemeza ko abafatirwa mu bikorwa byo gucuruza aya mavuta atemewe bagomba kubiryozwa asobanura ko ubifatiwemo ashobora guhanishwa hagati y'umwaka umwe n'imyaka ibiri y'igifungo nubwo ubukangurambaga bwo kubuza abacuruza no gukoresha aya mavuta benshi bazi nka mukorogo buhoraho polisi ivuga ko ibikorwa byo kuyinjiza no kuyacuruza bidahagarara uretse n'abafatwa babicuruza polisi ivuga ko itazihanganira n'ababibagemurira hari ibikorwa bya polisi n'izindi nzego byabaye kugenda hirya no hino babisaka abantu babicuruza ariko mu by'ukuri bigaragara ko abantu batumva ubwo rero igikurikiyeho nyine iyo utumvise inzego zibishinzwe ziragufata zigawukira iz'ubutabera ubwo noneho bugakora akazi kawe ariko noneho icyo tuvuga ni iki umuntu ucuruza bino bintu biri hano akaba azi yuko azabizira akongera akabicuruza mu gihe azi ko n'abandi bigeze kubizira njye numva yuko rwose icyo gihe imitekerereze ye ishobora kuba ifite ikibazo iyo tubonye amakuru rero icya mbere ni uko abangaba bazakurikiranwaho kubicuruza ariko turagira ngo tubabwire n'ababizanira yuko rwose ntabwo bitsinda kandi turi bubafate umuvugizi wa polisi avuga ko kugeza ubu hari iperereza rikiri gukorwa kugira ngo hamenyekane abagira umugambi wo kwinjiza ibi bicuruzwa bitemewe ngo nabo batabwe muri yombi iteka rya minisitiri ryo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryerekana urutonde rw'ibigomba kuba biri mu mavuta yo kwisiga n'ibindi bisukura cyangwa bikanoza umubiri ariko nabwo bigakoreshwa n'abaganga cyangwa se n'abandi babihuguriwe iteka rya minisitiri rikavuga ko byibura mu mavuta yo kwisiga hagombye kubamo nko ku kinyabitabire cya hidoro kinoni kiri ku mpuzandengo ya zeru n'ibice bitatu ku ijana mu gihe amwe mu yafatiwe ku masoko yo mu rwanda yo ari kuri kabiri ku ijana uretse indwara nka kanseri abahanga mu buvuzi bavuga ko aya mavuta ya mukorogo yagira ingaruka zo gutera indwara y'igisukari cyangwa diyabeti umuvuduko ukabije w'amaraso ubuhumyi kutihanganira ubushyuhe n'ibindi igikomeje kumvikana ni uko aya mavuta arimo ibinyabutabire byagira ingaruka ku buzima bwa muntu ava mu bihugu byo hanze igishobora gufatwa nk'icyuho ku bakumira binjiza ibicuruzwa bitemeye ku butaka bw'u rwanda eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
washington ijwi rya amerika mu burundi hakomeje ibiganiro mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umutegarugori uzaba ku itariki ya munani ibyo biganiro byahawe inyito ubukerebutsi bw'abakenyezi soko y'iterambere rya bose byatangiriye kuri uyu wa kabiri igitega ku murwa mukuru w'uburundi bigakomereza ingozi kuri uyu wa gatatu bikazasozerezwa i bujumbura ku itariki ya munani ibyo biganiro bishyigikiwe n'umuryango w'ibihugu by'uburayi bya byateguwe na UNICEF ifatanije urunani rw'abagore bize ubuhinga bufasha mu iterambere ridakumira femme ingénieure active pour le développement FIADI umuyobozi wa FIADI Jeannette Kaneza yambwiye icyo iyo namigamije batumiye abagore batandatu bitwa yuko bo bari mu gifaransa femme model kugira ngo umwe wese avuge aho yuba ageze uko byuba byarageze kugira ahera aho yari ari gushika aho yuba ageze uno munsi kuko n'abagore muri twebwe batwara ama asosiyasiyo baronse ibiti bikomeye mu gihugu yego ni kugira ngo dusangize abandi egisiperiyanse kugira ngo dutere ingufu abandi bakobwa yo kugira ngo nabo bashobore kumva yuko bokwiteza imbere bonyine bakaba n'akarorero keza kuri batonya babo abo bavukana no ku gihugu none nkwibarize wowe n'iki cyatumye ufatwa nk'icyitegererezo mu bandi bapfasoni mu bandi bagore yego urumva mu burundi no ku isi yose ndetse ibintu by'ama by'ibiharuro ibintu by'ubushakashatsi kenshi n'abakobwa babyiga rero twashaka yuko icyo gihe tuca turagerageza kugira ngo babone yuko birahari tubereke yuko bihari kandi n'abakobwa bashobora kubyiga atari imyuga gusa y'abagabo ariko n'abakobwa ko bashobora kugira icyo baterere kandi aribo dushaka cyane rwose kuko mu burundi abakobwa nibo na benshi ni ukuvuga iyo myuga usanga twebwe turimwo iyo myuga abakobwa batajamo niyo na cyane cyane umushinge w'iterambere mu gihugu natwe turakeneye turi ko turiteza imbere igihugu cyacu turakeneye intambwe ishimishije cyane y'umugore turashaka icyo umugore azana nicyo gituma rero twaciye dushyiraho iyo asosiyasiyo ni uvuga ubwo runani kugira ngo tubatere intambwe tubereke ibyo abandi bagore b'ibyitegererezo bariko barakora cyane cyane mu bintu bya scientifique ingenieri sinzi uko nashobora kubivuga mu kirundi tubereke ko niho turi turi kumwe nabo nabo barashobora kugira icyo bakoze turi kumwe twese nabo duhereye kuri iryo terambere ridakumira uvuga kuva fiyadi yashingwa ni iki gikorwa mwagezeho kigaragaza ko koko mwagize uruhare muri iryo terambere ego uko nakubwiye yuko abakobwa benshi batabyiga batanamenya n'uko bibaho ibyo bya injeniyeri turi twaragerageje turagirisha ama konferanse tubivuga birabaho tukandika nk'ibintu tukabipuburiya ku masiti yacu turagirisha na concours dide innovante ni abakobwa gusa b'abanyeshuri biga muri secondaire cyangwa universite n'abandi bagore baba bari aba enjeniyeri bashoboye kuja muri iyo concours hanyuma turaheza turabona yuko abagore bashobora kwandika iporoje nziza cyane kandi nuvuga nshasha ibyo rero byo byose ni ibintu tugenda turakora bituma bitubera akarorero kw'abo batonya bacu tuba dushaka yuko boja muri ibyo bintu nabo bya iyo myuga twita iy'abagabo ariko turabandanya n'ubu tugerageza kwigisha imyuga abakobwa kuko kenshi usanga irimo abahungu intambwe tumaze gushika ko si nini cyane ariko iyo tuja ni kure ariko se iyo ureba usanga ibyo fiyadi yigisha byaratumye abana b'abakobwa bitabira ayo masomo kera yaharirwaga abahungu ibiharuro bihari ubu ntidushobora kuvuga yuko biriko biratera imbere ariko icyo tubona ni uko turiko turabivuga kandi bariko barabyumva urabona no muri konko baraza mu bintu tuba twateguye baraza bakagira nabo ico bavuze tuzoshobora kuvuga yuko hariho aho biriko biraja aho hose muzagenda mutanga izihe nyigisho tuzoba turiko turereka abakobwa yuko ukwezi kw'abagore ni ukwezi twerekana yuko umugore afise ikibanza mu iterambere ry'igihugu afise ashobora nawe kwiyumvira nk'umugabo nawe nagatera imbere tukaja hamwe twebwe abagore abagabo tuja vers un monde meilleur twese tugashira inguvu hamwe kugira n'abagore biyumve babone aho bari babone yuko nabo ari kirumara mu iterambere ry'igihugu jeannette kaneza uri umuyobozi w'urugaga rw'abagore bize ubuhanga bufasha mu iterambere ridakumira ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye cyane veniste ikigoma muri tanzania haratangira uyu munsi inama ya gatandatu y'urwego ruhuza tanzania n'uburundi iyo nama izamara iminsi itatu ikaba igamije gutsura ubutwererane hagati y'ibihugu byombi mu nzego z'ubukungu n'umutekano cyane cyane hafi y'umupaka hari hashize imyaka cumi n'itanu inama ya gatanu ibaye yari yateraniye i dar es salaam mu mwaka wa bibiri na gatandatu tukiri muri tanzania leta y'icyo gihugu ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr yatangije mu cyumweru gishize gahunda yo kwimurira mu nkambi ya nduta amashyirahamwe yari asanzwe akorera mu nkambi ya mutenderi abarundi bari muri iyo nkambi barasaba kwa ruje isimbuye msf mu gucunga amavuriro ko barushaho kwitabwaho umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james joven yaganiriye na bamwe muri izo mpunzi kubera hari umuntu ashobora no kugenda kwa muganga ubu bavuga ati ambirasi igomba iveho natwe turi abantu twibungenze urumva hari ukuntu umuvyeyi vyanka agatambuka twagomba yuko abarotse baraza dufashwe bace batwakira batunyarukanira ku bitaro bikuru bavuga yuko nawe akazana nka zine zirenze kurabona ko abantu ari benshi kandi bari mu- mu nkambi mu ntuze mu maviraje atandukanye nk'amazu ibiri na- na rimwe ca usanga yuko hari nka zibiri canke zitatu twese tudahwiwe kandi bagaca bongeza kuvura nk'uko bagasubiriza abo bandi bariho ntagahingo tuzigira turonka kuko turi impunzi turi ngaha abona bamwe ngo ngo umuntu agwaye akaremba ngo bazuzana kajya gaterura aba- abantu ka- bajya kubazika ngo niho baza karabajyana kwa muganga urumva ayo si amahoro ku mpunzi kandi unicef twebwe turayemera kuko umwanya uwo ari wo wose haba saa sita y'ijoro haba umwanya uwo ari wo wose nyine urinze u- ubarira de zone atwaye niyo zone urimo yaca telefoni imodoka ukabona iraje ikagutwara cyabura bakamutwara mu bureta hariho ubuhinga bw'ubureta burya burengeti umuntu yipfuka ukagira ntibagashirako ibiti bakakureba bakakujyana babuze iki imodoka urumva rero ibyo si byiza turinze twumva ngo iyo niryo shirika rigomba gukora kuza turagenda kwa burya butwago kw'abapfu umva aho ntitwishimye nayo mpamvu benshi barimo baritahira kuko nkaje ndakunze kurwara malariya nkagenda bakanayitora mugabo n'imiti ntibayimpe maze kuba umuntu arwaye malariya naho bamuhaye ibi- ibidongi vya malariya urabimenye n'ivy'uburuhe urazi ko bitandukanye bakagenda bakanyehera ibidongi vy'uburuhe kandi aho malariya irimo irampekenye utu utu twose twamenaguritse nkaza nkaryama ibinini by'uburuhe bampaye tekana ubaheza amategeko nkabinywa mugabo ntibigire icyo bitanga ahubwo uburuhiro nabona umengo ngiye kugwa mu gitanda nkiruka muri foromasi ahubwo nagiye mu gitondo yemwe nabyutse ngenda nk'ubu sina- niho nkiza saa kumi n'imwe yemwe bavura bitonda mpaka n'ubu n'aba- n'abagiye gucangisha ntibaranabacangisha yemwe bari bakwiye kweri gushyiraho abakozi benshi nibariko baravura neza bari bakwiye gushyiraho abakozi benshi Ha- kandi n'umuntu yagenda gusura yagenda gusura wiwiwe kwera hamwe no gu- no kumuherekeza bakamuherekeje ubu bavuze ngo na ambirasi ihari bari bakwiye kuyigarukana nk'uko yahahora umuntu nyewe w'umuvyeyi yafatwa bakaza baraza kumutora none ngo ni kuja umuntu aragenda ngo n'amaguru ngo agenda ngo ku bitaro bikuru ngo yumvishije ngo amerewe nabi ngo agenda ku bitaro bikuru ngo kandi ngo ari umuvyeyi ngo na ambirasi ihari none yitaweho n'abantu bose ariko ubwo buvuzi bwari butwitayeho kandi bwadufasha ikintu kinini izo ni ingorane nyene twe- dufise twebwe impunzi nayo mpamvu twese tugomba gutaha kandi ntibizoshika mu wa gatanu ngaha kiri abantu vyo niko mbona ko umuntu wese umubwiye ico kibazo cyerekeranye n'ubuvuzi bose ntibacyakira neza kubwo buvuzi bwaje mw'iyi minsi kuko bwo ntituzokwemera kubaho tugura imiti kandi turi impunzi amafaromasi ariho ubu ku badandaza imiti nyene nk'iyo ku masoko kandi ubuvuzi bw'impunzi buhari bwagusa urumva si byiza nayo mpamvu twese dufise umugambi wo kwitahira nta n'amahoro tubifitiye ngaho urabona umuntu ashobora kurwara ikiburiraho ntabashe kugira ntakacaremba rwose ntagire nta- nta- ntaronke ingufu zo gushika hehe ku bitaro ho bari nyene ngo bapfe gupfumva haza canke umuntu akaba atanibasi kera atunze ngahiga mu banyamutware ariko izo modoka zigikora zadufasha ikintu kinini rwose aho niyo mpamvu twese dufise ikiyumviro kinini kubo- kuba twotaha tukava ngaha kugira ngo umuntu nagira ikibazo cy'ubu- cyo kurwara cyangwa cyo kurwaza azobure agirira ikibazo iwabo ho hari umuryango uzo- uzogira uzonamukurikirana urumva iyo ngurishije bwa bushaza aribwo nakariye karonko kamitende n'ubundi ntikira kandi nsigaranye inzara Eh, urumva n'ubushaza mba nagurishije cyangwa n'iyo dumu nkayiguza aho urumva ni ikibazo kiba cyinjiye mu kindi nimba ngurishije ya dumu nzabura n'iyo mvomesha ikintu cyo nasaba ni uko mwadukorera ubuvugizi bagahindura mbese mbese sinavuga ngo bahindure bajya abaganga bajya abaganga barafise inda nini zabarenze kuko ijya miti bayitwara mu bikapu by'iwabo gusa yenda ntibayitwara mu bikapu by'iwabo ngo bikunde bitewe n'uko babasaka umugabo nkatwe tugiye kwivuza tumenyana ashobora no kuyimpa nkayishyira ngaha nkayisohokana nkayitwara aho rero urumva kweri badukora ubuvugizi bo bakagera nte bagahindura barya abantu cyangwa se batanabahindura bakabakurikirana ku burebure bakareba nimba umuntu arwaye koko aronka imiti impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya nduta abari muri zone ya cumi na kane mwese mwese hano ku ijwi ry'amerika turabasuhuje abari mu nkambi ya nyarugusu bakunda guhurira ku isoko rya mungano nubwo bwose barifunze ndabasuhuje namwe muri mu nkambi ya mutenderi mwahuriye muri zone ya munani mbashimiye kuba mutega amatwi buri munsi kandi muri benshi ijwi ry'amerika mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiye imana radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika
kera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cya